iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi mudukurikira ku mirongo migufi shoti wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mushobora no kudusanga ku rubuga rwacu rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu turi no ku rubuga rwa facebook na youtube vowa radiyo yacu hano washington dc muri studio ya gatandatu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese abatwumva aho muri hose ku isi kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
njyewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nongere mbahe ikaze kuri radiyo yanyu amazi ni isoko y'ubuzima nyamara hari abantu benshi ku isi bafite ibibazo byo kubona amazi meza nibyo tuganiraho muri kiganiro muri isanga muduhe rero telefone zacu tubahamagare muganire n'abatumirwa bazi iki kibazo banakoze ibishoboka ngo babibonere umuti aho bakomoka namwe hari ibyo muzi kuri iki kibazo ubwo namwe iwanyu mwaba mwaragishakiye umuti mube hafi rero mubaze abatumirwa mutange inama n'ibitekerezo nk'uko nari mbivuze haruguru amazi ni isoko y'ubuzima amazi akenerwa muri byinshi byaba kuyanywa kuyateguza ibiribwa ibikorwa by'isuku yaba ku mubiri n'ahandi ariko nk'uko namwe mubizi mubibona n'aho mutuye cyangwa se aho mugenda kuri bamwe amazi yabaye ingume hari abakora ingendo bajya kuyashaka ndetse muri urwo rugendo bakaba bashobora no guhurirahamo n'ibibazo bitandukanye uyu munsi mu kiganiro muri isanga turavuga kuri icyo kibazo cyo kubona amazi turi kumwe n'abashatse uburyo bwo kugikemura baratubwira uko babigenje ngo ubwenge burarahurwa rero namwe mufite ibindi muzi muze tuganire twungurane inama n'ibitekerezo reka ntabatindiye twakire umutumirwa wacu hano kuri radiyo ijwi ry'amerika kandida mukashema turakwakiriye ikaze ku ijwi ry'amerika
murakoze uretse ko wibeshye gato ndagukosora nitwa muja wa shema ni muja wa shema kandi ye mbabarire mbisomye nabi ni muja wa shema ye ndakwakiriye ye ye nagira ngo mbere y'uko tugira iki kiganiro nari nifuje kuba navugana n'umwe mu bo mufatanya uraza kutubwira umushinga wawe uburyo wagejeje amazi aho iwanyu nagira ngo ubanze wibwire abatwumva mbere y'uko dutangira ikiganiro
nitwa muzabashema kandida nkaba n'umunyarwandakazi uba mu bufaransa nkaba ndi umubyeyi ukuze ufite abana batandatu abahungu batatu n'abakobwa batatu ubwo rero nkaba narakoze umushinga kubera ko aho nakuriye numvaga ko ari ngombwa ko ikibazo nari nkizi cyane ari ngombwa ko mfasha aho mvuka n'abo twareranywe n'abandi bahavuka bose yego utubwiye ko uba mu bufaransa ariko ukaba ukorera uwo mushinga wawe mu rwanda tubwire neza uko igitekerezo cyo uvuze ko wari uzi ikibazo ariko igitekerezo cyo kugeza amazi ku baturage aho ngaho uvuka tubwire n'aho ariho cyaje kujemo gute
mu by'ukuri umushinga nashinze asosiyasiyo kajya mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ngera maze igihe kinini nari maze hafi imyaka icumi mu bufaransa ntangira mfasha abana batishoboye kubabonera za iniforume n'ibikoresho by'ishuri hanyuma ngeze aho uko ngenda njya gusura n'abavandimwe nza kubona ko ikibazo cy'amazi kigihari hanyuma nibwo natekereje nyine gukora uwo mushinga kugira ngo abo bana nafashaga n'ubundi bajyaga ku ishuri ariko bavuye kuvoma kure ubundi basa nabi nta batashoboye kumesa ababyeyi benshi bafite abana ababyeyi b'abagore gusa batishoboye icyo gitekerezo kinzamo cyane nk'umuntu w'umudamu nk'umuntu w'umugore kugira ngo mfashe abakobwa cyane cyane n'abagore
yego ibyo bibazo nawe ubwawe wari warabinyuzemo ikibazo wavuze uti ni ikibazo nari inkizi hanyuma usubiyeyo usanga ntabwo kigeze gikemuka biracyari kwa kundi ukabona abo bana nyine b'abakobwa bajya kwiga yenda bakererewe bambaye nabi nta buryo bwo kubona akanya ko kwiga yenda bafite nyuma y'amasomo uti reka mbazanire amazi abaturage babyakiriye gute ubagejejeho uwo mushinga wo kubazanira amazi
mu by'ukuri amazi yajyaga aza hari abazaga bagakora imishinga nka paruwasi yari yarigeze gukora umushinga ariko ntiwamara igihe kubera urebye ibintu bya gestion kandi hari ukuntu amazi yacaga mu karere nko muri segiteri imwe ikaza muri segiteri y'aho ntuye aho mvuka yitwa rwesero igaca nko muri ruri ikamanuka za gikingo ikanyura ahandi ariko abo ntibabone amazi noneho bashaka wenda nk'umushinga ari ukuwuha rwesero gusa noneho amatiyo yanyuze abantu bakagenda bayaca bayaca kugira ngo nabo babone amazi nk'ibintu byumvikanaga noneho ngewe rero nk'umuntu wari warahavukiye muri rwesero najyaga ku ishuri mu gitondo mvuye gushaka amazi munsi y'umusozi ahantu kure za mpanga za hehe mbere y'uko ayo mazi yageze mu rugo nkafata n'agacuma nkashyiramo andi yo kujyana ku ishuri kandi ngomba no kuyasiga mu rugo nagaruka nimugoroba nabwo nkabigenza gutyo usanga ari ikibazo kigomba nanjye kugiramo uruhare kugira ngo mfashe aho mvuka mfashe n'abavandimwe hanyuma nyuma ubwo ngubwo nibwo maze gukora uwo gutekereza kuri uwo mushinga nashatse inshuti cyane cyane muri riyo hanyuma turafatanya umushinga ndawiga cyane ko hari harimo n'ikibazo cy'abakobwa bajya kuvoma iciye mu bihuru abahungu bakabafata ku ngufu ukabona harimo inda zitateguwe cyangwa se indwara zimwe na zimwe zandurira mu mibonano mpuzabitsina nsanga uruhare rwanjye nk'umugore kandi nk'umukobwa nanjye byigeze kumbaho nsanga ntagize urwo ruhare kandi n'indi mu bihe nshobora kubona ubushobozi naba mu by'ukuri ntemutse ndavuga nti ndiyemeje nkora umushinga gutyo ni igitekerezo cyiza hanyuma hari akantu ukomejeho kajyana n'umushinga wawe imishinga yari yaratangiwe ariko abaturage bagaca nk'amatiyo kubera ko nabo bakeneye amazi izo ni zimwe mu ngorane ushobora kuza kutubwira nawe niba hari izo waba warahuye nazo ariko wowe utangiye uwo mushinga uko mbyumva niba warawutangiriye aho ngaho muri asosiyasiyo jya mbere
ni afurika jya mbere niho nawe uwo mushinga yego afurika jya mbere
ye noneho utangiye nyine gukora umushinga wawe nubwo abandi bari baragerageje bahuye n'ibibazo wowe uruhare rw'abaturage rwabaye uruhe kugira ngo umushinga wawe ubashe kugerwaho
njyewe narabanje mvugana n'abayobozi b'akarere ka gakenke mvugana n'umurenge mbese ikibazo nkumvikanaho n'abayobozi b'ibanze twumvikana ko bazakoresha inama abaturage kuko ikibazo abaturage nabo bari barakizi bari bakizi ko kibakomereye noneho twumvikana ko uruhare rwabo ari umuganda bakazajya bacukura bafata iminsi bagacukura imiyoboro aho tuzashyira amatiyo hanyuma aba ari rwo ruha- ruba uruhare rwabo uruhare rwabo muri uwo mu- umushinga rwabaye rwose urwo gucukura eh, umuyoboro w'ibirometero icyenda
ndibwira ko wowe um- mumaze kubashyiramo bakumva ko ari igikorwa cyabo bagashyiramo ingufu zabo noneho batasubiye inyuma ngo bajye guca aya matiyo
ikibazo cyaje kuba a- a- um, hari aho baciye amatiyo ariko abaciye amatiyo mu by'ukuri wabonaga ari ba bantu bashaka gush- kuhira inka zabo bashaka atari ba bantu ubona bakeneye amazi mu rugo mu by'ukuri ariko nakoranye n'abayobozi kuko mfite aba- abakanyamigezi na twakoze komite z'amazi za- ba- ba- abaturage bikoreye komite zicunga umuyoboro zireba uko ibikorwa byagenze noneho bakamenya aho amatiyo ya- yacitse bagahita babitubwira noneho tubibwira ubuyobozi tumenya n'amazina y'abo bantu ubuyobozi burabihaniza kugeza ubu ngubu ikibazo cyarakemuka
ku buryo bwihariye se mwebwe muri muri iyo nzira muri urwo rugendo ni nka zimwe mu ngorane mwahuye nazo watunyuriramo
mu by'ukuri iyi ngorane nta- ntabwo ziha- zikomeye cyane kuko twabanje kwiga umushinga tureba iso du- dufatanya amasoko menshi kugira ngo tugire amazi ahagije noneho aho hahandi ama- aba- bacaga amatiyo tugenda tubaha amarobine
Mhm.
kandi buri robine ifite komite y'amazi iyicunga ku buryo habaye ikibazo baba bakizi bakakitumenyesha bata- hari n'igihe ba- batagira icyo batubwira ariko bagahamagara akanyamigezi ati hano habaye ikibazo wenda robine yapfuye mu by'ukuri nta kibazo gikomeye kuva tubahaye amazi aho ngaho amatiyo yanyuraga tu- abaturage bagakoma- bagakora komite zabo zibafasha kuyacunga ikibazo ntabwo cya- ntabwo byaturemereye cyane burya iyo ukoranye n'umuturage kandi azi ko umushinga ari uwe kandi amazi twayagurishije ubundi mbere amazi ama- ayo mazi aragurwa ntabwo bayavomera ubuntu ubundi ijerekani yaba iya- y'imvura yaba ari kujya kuyashakira umuntu ipfiriya munsi y'imisozi ijerekani yari amafaranga ijana twebwe ijerekani tuyashyira ku mafaranga umunani umuturage yarishimye bumva ko igikorwa ari icyawo bumva ko ari amazi ajyanye n'ubushobozi bafite buri wese amugeraho ku buryo icyo kibazo rwose cyo kutunaniza cyangwa cyo guca amatiyo n'iki byarahagaze
Ye, amafaranga umunani ku ijerekani buri wese arayabona
arayabona
kubaye nk'umenya ikibazo n'igikubaza n'igikubaza niba abo bantu amazi bayabonera ubuntu cyangwa niba ha- hari icyo batanga Eh, Ah.
yego Ku buri- kugeza ubu se hari uwigeze avuga ati nabuze ayo mafaranga umunani kugira ngo ngure amazi cyangwa buri wese mubo- mubona ko nta nta kibazo cyari uwayabura yabyagenda ahubwo gute bara a- ahubwo barambwiye bati kandi byabishoboka bite kuyashyira ku munani wayashyize hasi no kuri mirongo itanu ko tuzajya tuyagura
nuko hanyuma se ubwo amafaranga avuyemo a- a- na- nayongera gukora mu bikorwa byo ku- gusana amariba cyangwa n'ibindi bikoresho bijyanye nabyo cyangwa hari ahandi mu- mu- muyashyira mu bindi bikorwa mu yindi mishinga
amafaranga avuyemo igice kimwe gihemba akanyamigezi uhora akurikirana ayo mazi ikindi gice gifatwa n'abatura- n'aba- n'abavomesha amazi kuko ntabwo umuntu yavomesha amazi yiriwe yavomesha amazi ngo agendere aho ngaho kandi umubyizi we wi- u- nawe yawishe andi tuyashyira ku ruhande akagenda agura ibikoresho za robine zapfuye aho ibi- ibi ibi bikoresho tubikeneye gutyo gutyo ariko twagize amahirwe bigitangira anti- nti- tuyabonera rimwe tubona amafaranga menshi hafi ibihumbi magana atanu noneho tuvugana n'u- n'ubuyobozi tu- dufasha abakobwa ba- babyariye mu rugo batagira batagira gifasha tubagurira amatungo tubagurira inkoko tubagurira ihene kugira ngo ba bana babyawe nabo bashobore kubaho bashobore ku- kugira kugira ubuzima bwiza
igihe ndumva imishinga muhafite ari myinshi ubwo aho naho wenda muzatubwira tu- tuzongera tuba hakanya nimuramuka mubonetse mutuganire kuri uwo mushinga nawo ndumva ari mwiza cyane wo gufasha abo bakobwa eh, kubasha no kurera abana babo Mm. reka mbwire abadukurikiye ko uyu mwanya ari uwanyu ni ikiganiro murisanga ikiganiro eh, kibaha ijambo mugatanga inama mugatanga ibitekerezo eh, reka tunyarukire ku murongo wa telefone ariko abaduhaye nomero zanyu mube hafi barimo kubahamagara ntizicemo reka tuba twakire uwimana jean de dieu turi kumwe
yego turi kumwe ikaze ku ijwi rya amerika uduhamagaye eh, uri hagana hehe
Ah, nitwa uwimana jean de dieu ndi mu rwanda mu yego ntara y'uburasirazuba akarere ka nyagatare Mhm. ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
Ah, ikibazo mfite ah, usanga mu byaro cyane cyane nk'inaha muri za nyagatare hari ahantu usanga haba hatari amazi ikibazo nshaka kubaza imiryango cyane cyane hari imiryango ya- yitwa za croix rouge hari n'indi yagiye iza nka fh igeza aba- aba- igezaho abantu amazi nashakaga wenda kugira icyo nabivugaho hari nk'agace usanga wenda nko mu mudugudu harimo nka za robine zirenze imwe ariko ugasanga n'akandi ugasanga nta na robine irimo nko mu kagari kose ugasanga abantu batuyemo bavoma amazi y'ibinamba nk'ubu twebwe hano nyagatare umurenge wa karamanga ariko kabusha umudugudu w'uruyenzi tuvoma amazi mabi y'ikinamba y'imvura yaguye usanga amazi asa icyondo yabaye umukara nkaba ngira ngo rero niba batwumva rwose natwe bazadufasha batwegereza amazi meza ayo mazi y'umukara uvuga mumaze igihe kingana iki muyavoma
ni igihe kirekire kuko ni umugezi munini umanuka uturuka za uganda ukamanuka ufata umanuka mu kivu mu gishanga cya muvumba ufata ku kagera mu by'ukuri tumaze igihe kirekire tuyavoma ko naravutse ndikavukira naravutse ndayahasanga nsanga ababyeyi ariyo bavoma baje nabo bambwira ko n'abasogokuru ariyo bavomaga na n'ubu tukaba tukiyavoma ni amazi adatemba ari aho y'ikinamba
ni amazi atemba ariko Atemba.
nyine iyo imvura yaguye imisozi imanura amasuri nyine agakazamo uga- ugasanga amazi yabaye mabi
wari ukomeje ku bantu b'abagiraneza nka kuruwa ruje Yego.
bagerageje ku bagerageza gutanga amazi mu baturage mwebwe hari ayo mahirwe mwigeze mugira ngo byibura umu- hagire umuryango ugerageza
Aya, ayo mahirwe nta twigeze tugira ariko iyo dutarambukiye nko mu duce duturanye umurenge duturanye usanga hariyo imishinga nk'iyo ngo nayo mvuze na fh yagiye ibaha amazi tukaba twifuza rero ko natwe bazadutekerezaho yego Eh, u- none se ura- utanze igitekerezo usaba yaba u- uwaba afite uburyo bwo kugira ngo abafashe Um, hari icyo wifuza kubaza se umutumirwa wacu hari inama wifuza kumubaza kugira ngo byibura namwe murebe aho mwagera yatubwiraga mu kanya ko sinzi niba akurikiye ikiganiro atubwira ukuntu bahuje abaturage hanyuma babasobanurira umushinga Uh, hari uburyo wumva nawe byashoboka reka nguhe m- m- nguhe umwanya niba hari icyo wifuza kumubaza umubaza
yego icyo namubaza Eh, sinzi niba ari kunyumva arakumva arakumva ndakumva ndakumva
Eh, icyo nababaza abanyakubahwa mu by'ukuri hari n'aho usanga hari na za robine zakoraga kera cyane nkaba nifuza rero ko mudufashiye niyo mwafatira kuri izo robine kuko hari aho ubona impombo zazo mukaba mwaduha amazi meza
Eh, reka muhe umwanya sinzi niba yagera muri ako gace k'iwanyu ariko ubwo mm, ashobora kuguha inama y'uburyo mwabigenza Uh, madame kandida
mbo uwo muvandimwe arakuze gutanga igitekerezo no kubaza icyo kibazo ariko rero hari ikintu bita kwishakamo ibisubizo Urumva hari igihe abantu ba- bicara bakavuga bati robine yarapfuye amatiyo yarapfuye nyamara kandi wenda bidahenze nk'ubwo bashobora gushaka nk'umuntu ushinzwe amazi ku karere cyangwa ku murenge bakabapimira bakareba mu by'ukuri ayo matiyo agura angahe noneho babara bakurikije igiciro cy'ayo matiyo bakurikije na na n'uko aba- abazakoresha ayo mazi bangana ugasanga bayigabanyijemo babikora kuba hari izo robine zigihari zitagikora amatiyo yarapfuye ntibazashaka umuntu ababarire ngo ayo matiyo bayasanishije bibatwaye angahe noneho bareba bati ese ko tuzakenera wenda amafaranga na gutya abazayakenera ni bangahe bazakoresha ayo mazi ni bangahe ese buri muntu ashobora gu- gutanga angahe bigakunda noneho biyambaze n'ubuyobozi ubuyobozi burya nabwo ni uko wenda baba butafashe iyo ya mbere ariko babonye abaturage bafite ubwo bushake babegera bakabafasha numva ariyo nama namugira kuko ku giti cyanjye ntabwo navuga ngo ndaza kubafasha ariko iyo nama ni nziza kuko kuba nibura hari hari izo robine zishobora gukora ikibazo cy'amatiyo ngewe nkurikije uko ndaguze amatiyo hano ntabwo ahenze ahubwo nibashake ukuntu ayo ayo matiyo n'igiciro cyayo bakore dovi bamenye ngo nangahe begere ubuyobozi ndabizi biza- bazabafasha yego ni cyane ko nko gucukura abaturage bazacukura utazabona amafaranga yo yo- yo gutanga kugira ngo ayo matiyo agurwe azavuga ati ngewe nzatanga umuganda ncukura aho amatiyo azanyura Mhm. ni igitekerezo iki gikorwa cyiza rwose kizaba icyabo kandi bizakunda
Ye, azashyiraho uwo utazabona amafaranga azashyiraho amaboko kandi nk'uko wabitugaragarije koko umuganda abaturage batanze kugira ngo umushinga wanyu ubashe ku- ku- ku- kugera aho utanga umusaruro byaragaragaye ko bikora Ah, noneho jean de dieu urumva izo nama uzi uzakiriye gute hari icyo wabivugaho
Eh, izo nama mungiriye nzakiriye neza Eh, mu by'ukuri nawe ngiye kwegera abayobozi mere- mpereye mu b'ibanze nkomeje no mu nzego uko zigenda zirutanwa hano z'icyo babivugaho yego rwose Yego, gerageza murakoze Mm, urako- urakoze cyane murakoze cyane kandi gerageza rwose bizakunda turashimiye kuba mwaragiye ikiganiro Eh, urakoze nawe kuba witabiriye ikiganiro kandi ukaba unatanze n'in- n'inama nako ubajije ibibazo bituma ah, n'abandi barushaho gusobanukirwa ndibwira ko abadukurikiye muri uyu mwanya hari icyo bungukiyemo kizabafasha nabo kubona amazi yenda gushimiye rero nibutsa abadukurikiye ko iki ari ikiganiro muri isanga kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika ikiganiro kibaha umwanya mugatanga inama ibitekerezo mukabaza abatumirwa uyu munsi tuba turi kumwe na madame kandida mujawashema akaba ari umunyarwandakazi uba mu bufaransa ariko ubu akaba akorera imishinga mu rwanda imishinga y'iterambere harimo n'uwo wo kugeza amazi ku baturage ba rwesero aho akomoka madame kandida ah, m- m- nsubiye inyuma gatoya ah, aho- iyo mureba mukagereranya mbere uko byari bimeze abantu badafite amazi mukabona n'ubu ngubu mubona ah, byarabafashije gute mu mibereho yabo
hari hari uburyo bubiri aba uyu mushinga wafashije abantu hari a- hari abo abaturage bayakoresha bisanzwe batakijya kureba gushaka amazi munsi y- iyo mvune yo kujya gushaka amazi yaragabanutse ikindi kandi bafite amazi meza nubwo ntashobora gupima ngo urugero indwara zagabanutseho ariko biragaragara yuko gukoresha amazi meza bibafasha bi- bigabanya n'indwara ubwo wenda umuntu yabaza kwa muganga uko bimeze niba hari icyo byahindutseho ariko ndabyizera ko byahindutse Mhm.
abana basigaye bajya ku ishuri nta kibazo bavoma mu gitondo bakajya ku ishuri ni- n'ikigo cyabo cyam- cy'amashuri yo muri rwesero nta nta mazi twahahaye ariko mbere yaho gato twari twara nari narabaguriye ibigega by'amashuri bya- bifata amazi y'imvura ku buryo ubwo amazi yo gukoropa yo yo kuhira imboga gukora jaride akarima k'imboga ku mashuri ubu basigaye buhira imboga ku ishuri nta kibazo abana bajya ku ishuri batagombye kujya gushaka amazi munsi y'umusozi nta kibazo abagore basigaye bajya guhinga bakagaruka bafite amazi batananiwe rwose bafite n'isuku bafuze nta kibazo gihari ikindi rero nari ngiye kuvuga ni uko twubatse utuzu amavomero twubatse twagiye twubaka utuzu tw'amatafari tutugira twiza noneho abadamu nibo twasabye ko bavomesha amazi muri utwo tuzu rero twabemereye ko bashyiramo twa etajeri bagashyiramo ibicuruzwa amasabune umunyu ikibiriti ibikenewe hafi aho ngaho kugira ngo ye kwirwa yicaye gusa agurisha amazi ahubwo n'ibicuruzwa bya hafi abaturage bakeneye uje kuvoma atwara ijerekani agure n'isabune agure ikibiriti agura umunyu icyo kintu abavomesha amazi barishimye cyane ku buryo natwe twumva bidushimishije ni igitekerezo cyiza ni n'igikorwa cyiza cyane rwose aho ngaho imishinga ndumva muyigeze kure cyane reka ubwo turaza kureba n'abantu babonye bariye kuri ubwo bufasha mwabagejejeho hanyuma batubwire nabo uko ubuzima bwabo bwifashe muri iki gihe reka twakire ruhamya ari uratwumva urahagana he
genda ahantu cyakibagabaga mu rwanda yego aha hose mwebwe mufite ikibazo cy'amazi cyangwa arahari
ntabwo cyabura amazi amazi nticyabura
gihagaze gute cyangwa banza wibarize cyangwa se usaba inama umutumirwa ntabwo nzi niba ari igitekerezo cyangwa ari inama washaka gutanga ahubwo turakomeza
ndagira ngo mubaze ibintu bakora yarabyize yarabyize kuri bo rwego noneho ikindi cya kabiri ubwo birajyana n'ibyo mu ishuri ko usanga nk'igihe tugiye gusapurayinga amazi kohereza amazi mu matiyo haba harimo imyanda iyo myanda yo kandi ugasanga iraza kugira ikibazo ku baturage bitewe n'uko amatiyo angana ugasanga abaturage n'iyo biba zisitime kuri bo ntibiriho haza kuba ikibazo ku baturage ese ibyo babikemura bake iyo haramutse hari umuturage ugize ikibazo bitewe n'aya matiyo bakoresheje hano y'ibyuma nibyo nshaka kuvuga hano y'ibyuma bigaragara ko ateza uburwayi ese babikemura bake iyo hagize umuturage urwaye
ngebo guma hafi rero ubwo wagusubiza hanyuma ubwo uraza kutubwira n'uko ikibagabaga ikibazo cy'amazi cyifashe madamu kandide mwumvise ibibazo bya ruhamya ati warabyize ikibazo cya mbere niba nabyumvise neza yabaje niba narabyize yego
burya gukora ikintu ntabwo bisaba kuba warakize ngewe nize ndi umusosiyare nize ibyerekeranye n'imbonezamubano gufasha abaturage ibikorwa bya developuma by'iterambere nibyo nize nize gukora amaporoze uko ufata poroze ukayimonta ukayirangiza ikarinda irangira ukayikontorora ugakora bira yayo ibyo narabyize noneho ku byerekeranye n'amazi sinabyize niyo mpamvu navuze ko nkorana n'abenjeniyeri nakoranye n'abanjeniyeri ikindi ubwo nahita namusubirizaho ku byerekeranye n'amazi ashobora gutera indwara mbere y'uko dutangira gukora umushinga twafashe amazi y'isoko tugiye gukora tujya kuyapimisha twarayapimishije muri laboratwari ibisubizo turabifite uwabishaka wese twabimuha ikindi ni uko na ubu ngubu ejo bundi muri iki cyumweru gitaha dufite gahunda yo koza ibigega ibigega byacu turabyoza kugira ngo na kwa kundi amazi wenda ashobora kuzamo urubobi cyangwa iki hagati mu kigega ibigega turabyoza kugira ngo ubuzima bw'abaturage tutabaha amazi ashobora no kubashyira mu kaga ibikorwa byacu turabikurikira tukamenya uko byagenze kugeza ubu ngubu ntabwo turumva hari umuntu watubwiye ko yagize ikibazo cy'uko yanyura ayo mazi kuko nanjye iyo nze ubu niho ndi nanjye iyo nze ndayanywa ubwo rero urumva ko nanjye ubuzima bwanjye mbukunda ku buryo ntajya gushyira ubuzima bwanjye mu kaga
yego ruhamya hari icyo wifuza kongeraho kwi- gerageza yenda niba ari ugusobanuza cyangwa se niba ibyo agusobanuriye ubyumvise
Eh, bitewe nanjye ndi bimwe muri abo ngabo bakorana wenda mvuze ko simukorera ndi umwenjeniyeri ariko na- nari ngize ikibazo bitewe n'uko bamwe hari ujya mu mu kazi cyangwa agashinga ikintu nk'icyo ngicyo cyiza ariko ntamenye ibikoresho azakoresha ugasanga hari ibyo bite- bigize ingaruka ku ba- ku baturage bitewe n'ibikoresho bakoresheje nicyo nagira ngo nshyire n'umusobanurira mu nzego na numva ko ahahagaze yego Eh, niyo mpamvu bifashisha abenjeniyeri hanyuma ikibagabaga muri makeya mwebwe mu- amazi arahari eh, bi- bi- wavuze ko hari ikibazo ariko ikibazo gihari ni ikibazo giteye gute
Eh, amazi rimwe aba araboneka ubundi akabura bitewe na karitsiye nyine abantu baba batuyemo
ari nk'icyifuzo se watanga muri ubwo buryo mubona amazi cyaba ari nk'ikihe yenda ko haba hari nk'abashinzwe kubagezaho amazi baba bakurikiye muri uyu mwanya icyifuzo cyawe cyaba ikihe
njye nk'uko icyifuzo cyane ni uko um- iyo twita wasake ya- yagabanya igiciro cy'amazi noneho igasapurayinga ahantu hose ibikorwa remezo bikaboneka ari byinshi icyifuzo nyine ku buryo buri muturage wese yibonamo ubushobozi bwo kuba yagura ayo mazi nk'ubu ijerekani igeze ku giciro cy'ijana aho igira ijana hari n'aho igira mirongo itanu
iragura ijana hariya ku rwesero ho ni umunani
ngaho nyine zirabyumva Yego.
ariko bisiza byiza nyine Yego.
uko buri muturage wese yakugera icyo yabona ubwo bushobozi nyine buri
yego igiciro kigiye hasi Mhm. yego ndagushimiye cyane ruhamya ari kuba wagize uruhare muri iki kiganiro urakoze cyane
yego na Eh, twakire niyo kwizera damien damien
alo wiriwe neza alo damien alo Eh, alo ndabumva yego yego urahagana he
ndagana i burundi mu komoto mu ntara ya rutanga mu ntara ya rutana mwebwe mumeze mute ku kibazo cy'amazi
ikibazo cy'amazi mu makomine yo mu rutana nk'ikomine ya giharo ifite amazi make cyane hari imitumba itagira amazi Eh, ku buryo usanga kugira ngo umuntu ashikire amazi meza bitwara umwanya muremure cyane rero wari ufite ikibazo
ewi
yego wari ufite ikibazo cyangwa igitekerezo wifuza gutanga
igitekerezo nashaka gutanga ni ku bantu bagiriwe amahirwe bakaba bafite amazi kubera ari ibintu bitwara umushinga muremure ko boyabungabunga kubera amazi ari ubuzima Eh, bakitwararika impanuro bahabwa n'abagiraneza baba barabakoreye uwo mushinga wo kubashyikiriza amazi hanyuma bakayabungabunga kuko eh, igisata cy'amazi ni igisata gitwara uburyo bwinshi ku buryo bw'uko iyo babifashe nabi abagiriwe amahirwe bakayaronka ni ingabire baba batakaje
yego yego rwose ni inama nziza eh, urakoze cyane hari ikibazo wifuzaga kubaza umutumirwa wacu mbere y'uko muha ijambo akatubwira icyo atekereza kuri i- i- icyo gitekerezo cyawe
Eh, ikibazo nashaka kumubaza Mm.
eh, none eh, abagira neza bidumbye kugira ngo eh, mu- mu karere runaka kaba gakenye amazi batware y'amazi Bo- hari ibyo baba bisunga mu ku- mu kugira babone ahantu hakenye amazi eh, n'igisabwa kugira ngo ashikeho kuko hari uburere bwinshi usanga bwakenye amazi kuva kera ariko gushikana bugingo n'ubu usanga atacu- atakirakorwa kugira ngo amazi bayaronke ibice baba bisunga kugira ngo batange amazi ku bayakeneye
Ye- eh, umutumirwa wacu ari mu rwanda kandi niba- ibyo yavuze yabivuze ko yakoze ahereye ashingiye kuri asosiyasiyo afurika ajya mbere ikamuha umwanya agira icyo akubwira madame
murakoze kumaganya ariko sinzi niba niba mubonera igisubizo mu by'ukuri kuko ntacyo urabona icyo umubwira uretse na ikibazo simbizi kuko mm, urumva na hano muri gakenke nubwo nayashyize muri Ru- muri Ga- muri rwesero Mm.
igice kindi kinini cya- cyo muri gakenke cyo mu karere ka gakenke mu murenge wa ruri n'ahandi hari ahandi hafite ibibazo by'amazi Mhm.
ku buryo ubu rero ndimo gukorana n'ubuyobozi kugira ngo turebe uburyo twashyikiriza abandi akandi utundi tugari cyangwa se indi mirenge idafite amazi yo muri gakenke kugeza ubu ngubu mu gahunda mfite ni uko ntabwo najya ahandi baravuga mu kinyarwanda ngo ujya gutera uburezi arabwibanza Eh, urumva ko ngize amahirwe nkabona uko mfasha abaturage ba hano bakabona amazi wenda ikindi gihe nazavuga nti reka tujye ahandi Mhm.
ariko ntabwo nava muri ruri nzi ko abantu ba- bagikora ibirometero birenze bitatu bajya gushaka amazi ngo mbasige gutyo gusa mm. ariko rero n'ubu urabafashije n'abahandi nabo urabafashije kuko ijwi ryawe rigeze kure ijwi ryawe rigeze kure ri- ribwiye abantu uburyo abantu bashobora kwirwanaho kugira ngo babashe bafatanyirize hamwe noneho babashe kubona n'ayo mazi meza
ariko ikindi ba- bashobora gukora Mm.
nk'ubu na- nagize amahirwe numvikana n'abantu bavuka muri rwesero ariko batuye hi- bagize amahirwe yo kwiga bajya gutura ahandi bajya gukora mu mujyi kigali hirya no hino mu gihugu twakoze akantu ka asosiyasiyo Mhm.
ubu twara- twaravuze duti turebe ikindi gihe nubwo atari amazi ikindi gikorwa cy'amajyambere ku buryo twajya dushyira hamwe amafaranga tugafa- tugakontribua tugafasha ubuyobozi n'abaturage bahari tukareba ikindi gikorwa cy'amajyambere twakora ubwo rero mm, ndakeka biri bikunze byaba byiza ko n'abantu wenda bavuka ahantu bajya bishyira hamwe bakareba igikorwa cya nyacyo ba- gikenewe kurusha ikindi noneho bakishyira hamwe bakajya bahana udufaranga duke duke nk'iyo mm, dufite rwose iryo shyirahamwe twayise crebu do rwesero Tu- tugenda duhura rimwe na rimwe nk'iyo naje dufite gurupe duhuriraho ku buryo ubu twatangiye kwiga ikindi gikorwa dushobora gukora cyo muri rwesero kubera ko amazi ahari ubwo tuziga ikindi dushobora gukora ariko abantu burya kwishyira hamwe ubu buri wese aka- aki- aki- agatanga nu- n'udashoboye gutanga amafaranga burya agiye igitekerezo ibyo bintu byo kugenda abantu batuye hamwe bishyira hamwe hari uhavutse utakihatuye nk'uko nanjye nahavutse ariko ntakihatuye ariko ushobora Uhahoza ku kuvuga ati mutima.
"Wenda ndabona ibihumbi ijana cyangwa ibihumbi magana abiri Mhm.
bagafatanya bakareba igikorwa bakakizamura njye numva abaturage iki gitekerezo kigomba kubavamo leta ikabunganira cyangwa undi muterankunga akabunganira nyuma yego kandi ibyo bagezeho bakabasha kubibungabunga nk'uko niyo kwizera damiye wo mu rutana yari arimo kubitangaho inama ati nyabuna ayo mahirwe bagize amazi babonye bayabungabunge yego Ah, ku murongo wa telefone dufite david bonfils dufatanye
yego ndabumva neza cyane yego uradukurikira uri ahagana he
ni mu rwanda mu karere ka ngororero n'ibisanzwe ahagana he
ngororero ngororero yego yego I- ufite ikibazo cyangwa ni igitekerezo
Eh, biravanze ariko mbere na mbere ndabanza nshimira umutumirwa ko yitabiriye Eh, hanyuma kandi numvise avuga ko akorera nyine mu karere ka gakenke ariko mu by'ukuri iyo urebye mu gihugu cyacu usanga ikibazo cy'amazi cy'ahantu henshi nubwo leta yagiye ishyiramo imbaraga cyane Eh, ariko hari ahantu nigeze kubona eh, abantu baragerageje ba- ba- ba- ba- bageza ahantu amazi nyine bayakuye ahantu mu kiyaga kugira ngo umubaze ahubwo niba afite ubuhanga bu- wenda ku bintu by'amazi abisobanurire aho hantu babahaye amazi bayabaha avuye mu kiyaga ariko ageze mu baturage banga kuyakoresha bavuga ko arimo umunyu bakomeza kujya bivomera ya yandi atemba yo mu binamba yo hasi bamenyereye none amazi nk'ayo ngayo iyo abaturage bavuze ko arimo umunyu ese bayakoresheje hari ingaruka yabagiraho nongera kumubaza hari hari ahantu hamwe na hamwe nyine usanga haragezwe amazi ariko ugasanga ba bantu bashyizemo imbaraga ba- baravunika wenda nta n'umuterankunga bafite ariko aya mazi yamara kujya mu baturage ugasanga abaturage kuyabungabunga birabananiye ugasanga rimwe na rimwe barayafunze baravuga bati twabahaye amazi none kuyacungira umutekano cyangwa se kuyabungabunga byarabananiye ugasanga n'ubundi uwo mushinga usa nk'aho ntacyo wam- wamariye abaturage cyangwa se ugasanga n'imari yaya- yayatakayeho arahunze bo ibikorwa byabo babikurikirana bite bya buri munsi kugira ngo imbaraga zabo zibe zapfutse murakoze cyane urakoze david Eh, kandida mu- uyu muvandimwe david bonfils dufatanye abajije ibintu byinshi bimwe bishobora kuba bikureba ushobora kuba wabimubonera ibisubizo ariko yenda ibindi bidashoboka ubwo umwanya ni uwanyu
umva eh, hari ibi- hari ikibazo kimwe ntari bubashe kumusubiza kireba abenjeniyeri byerekeranye n'amazi ari mu munyu sinabimenya rwose kuko nibyo navuga ko twe twafashe amasoko dupimisha amazi tubona ko ayo ma- ama- ayo mazi afite u- nta buziranenge ni ko bivuga mbese ameze Eh, neza ko ah.
abaturage bashobora kuyanywa yego
icyo ngicyo nta ikiba cyarimo amazi rwose ama- amunyu nabamubeshye ntabwo nzi icyo nama nta gisubizo namuha nta gisubizo namuha kereka wenda niba hari abantu barimo kutwumva bashobora kutwunganira ku buryo bamubwira bati byagenda gutya ibyo ntabwo mbizi
yego nta kibazo navuze ko ndi umusosiyare nta ndi umusosiyare mu isi mbonezamubano ntabwo ndi amazi
Tuza- tuzabaza ba benjeniyeri bawe n'abandi baba- na- niba- ku mugani wawe niba hari n'abadukurikiye muri uyu mwanya bashobora kuba bafite igisubizo nabwo batubwira hanyuma wowe uratubwira ibyawe yego ya- yavuze hanyuma ku byerekeranye icyo kibazo n'izo mpungenge z'uko abaturage bakora wenda imishinga yabo hanyuma nyuma ikaza gupfa cyangwa kuyikurikirana bi- bigende neza icyo kibazo njya gukora umushinga nari inkunzi kuko nyine nababwiye ko aho aho nubatse ikigega mbona ni inkuru ntoya aho nubatse ikigega ubu ngubu kuva kera nkiri umwana niga pirimeri hitwaga ku kigega kubera yuko baba bahubakaga ibigega bi- amazi nta ntituyamarane igihe ntituyamarane igihe ndavuga ni noneho ngiye kuhubaka ikigega kinini hazahore hitwa ku kigega ariko noneho amazi azahahore ubwo rero kugira ngo bikunde nifashishije nibwo twaganiriye n'abaturage dushyiraho komite z'amazi buri vomero rifite komite y'amazi iyo amazi ya- abuze cyangwa abaye makeya bijya bibaho icyo gihe ya komite ihita iterana ako kanya nta nubwo bisaba ko bambwira cyangwa babwira umpagarariye hano ngo amazi arabuze tubigenze gute komite ihita iterana igahaga- igahamagara akanyamigezi twebwe icyo dukora wenda nk'iyo hari hari ahantu bugira gutya aho biteranira hakaba hajemo nka fuyite ibintu nk'ibyo kanyamigezi akaba ari we ubyitaho twe tukamuhemba nk'uko twamwemereye agahimbaza muti tumuha buri kwezi ariko ibindi byose bijyanye no gucunga ibijyanye n'amasaha yo kuvoma n'iyo komite y'amazi n'uvomesha babyikorera
yego Eh, cyane ko ubwo wanabahaye no- mwanabahaye n'uburyo bwo ku- gu- kugira utundi tuntu bikorera kandi twu- tubyara inyungu iruhande rwo kugurisha amazi nabyo nabyo birafasha ndumva ibi- bizakomeza kugenda neza ndizera ko david rero yumvise sinzi niba ukiri ku murongo david hari ikindi wakongeraho
aya nta kindi arakoze cyane Ye, urakoze nawe abatwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga tubagezaho buri munsi Ah, ku murongo wa telefone dufite albert uranyumva ndabumva yego ndakumva rwose yego yego ikaze ku ijwi rya amerika
yego murakoze kutwakira yego urahagana he
ibijumbura bujumbura yego ikibazo cyangwa igitekerezo
ni igitekerezo kibiri utubazo tubiri udutekerezo tubiri yego
yego ikibazo cy'amazi ni uko i burundi bagira ku micumba yose irenga ibihumbi bitatu hakaba nta marobine amarobine buri mu cyumba hose ukagira amarobine nk'ahangaha atandatu icumi bivanye n'abantu bahatuye ikindi ni uko ishyirahamwe rigideze ryakora ariyo amazi nabwo kubera i burundi hari amazi meza ubwo bakayatwara hanze ahantu badafite amazi ubwo bakayabyaza umusaruro kubera amazi y'ubururu ni amazi ya mbere kandi meza ni uko dutekereje yego ubwo ibitekerezo ni ibya regidezo twizere ko ababishinzwe babyumva bumvise igitekerezo cyawe
yego murakoze rwose Eh, urakoze cyane kandi kuba wakurikije ijwi rya amerika Eh, reka nongere mbaze umutumirwa wacu akomeze atuganirire Ah, hari ibyo bikomeje kuvugwa ko hari uri ku murongo hari uri ku murongo wa telefone wifuza kugira icyo yongeraho hari ijwi nari numvise rizamo ye Ah, nagira ngo mu- ngaruke madame candide ah, mujawashema I- ibi bigusaba ingufu zingana iki gukora ukoreye um- imishinga nk'iyi ndumva si umushinga umwe gusa ni ibintu ujyanira hamwe u- uri mu bufaransa ubikorera mu rwanda bigufata ingufu zingana iki
ntabwo iyi ngufu nyinshi zabaye igihe nakoraga umushinga nibwira mfite ubwoba ko ntazawugeraho kuko wari umushinga munini ibirometero icyenda ubu ari ahantu mu misozi ari ukugenda ucukura ugira gute Ni- nicyo kibazo nari mfite ku buryo dutaha n'amazi narabivuze nari meze nka kwa kundi umugore utwite cyangwa ari ku gise avuga ati uyu mwana aravuka ari muzima mbese kwa kundi utegereje ko umwana avuka birumvikana barambwiye bati barambwiye bati amazi ageze mu kigega arenze ibirometero icyenda Mhm, nararuhutse numva rwose ngize amahoro mhm, ku buryo n'ibyo bindi byose mbo hari igihe ngera na saa na saa sita saa saba z'ijoro ndimo nandika niga amaporoje ariko kubera ko nzi icyo ngamije mu by'ukuri mhm.
n'icyo gihe sinkibara ntabwo ari cyo kintunze njya ku kazi mfite akazi mu bufaransa nk'umusosiyare mfite urugo mfite umugabo n'abana ariko ibyo iyo mbishyize ku ruhande nkora imishinga ngatekereza ngaterefona mfite ikipe hano mu rwanda mpamagara nkabwira nti nyamuneka nkeneye inforomasiyo izi n'izi mujye kundebera gutyo ni uko mbayeho ariko ikindi ku mutima ni ukugira urwo ruhare ngomba gufasha ab'iwacu ngomba gufasha aho mvuka ntabwo mbara igihe
ugomba uti imbaraga ze ni nyinshi ariko simbibara pe
uti nari meze nk'umugore utwite utegereje ko kureba niba umwana uko ari buvuke ameze hanyuma amazi amazi bayafunguye baka- ukabona ni amazi meza mukayapimisha ukabona ni amazi atagifite ingaruka ku baturage yujuje ubuziranenge byo wabibyakiriye ute
bafashe videwo bahita bayinyohereza kuko nari mu rwanda nari mu bufaransa amazi arimo amanuka mu kigega mbese numvise nezerewe pe numvise nezerewe kuko naravuze nti nazaga- naje gatatu mu- mu rwanda nje kureba aho amazi ageze kandi buri munsi nabaga ndi gutelefona naba ndi ku kazi naba ndi hehe ku buryo barambwiye ngo amazi ageze mu kigega bamfatira videwo numva uko amazi amanuka arimo kugwa mu kigega numva numva ni nk'uruhinja ruhize kwa kundi bisohoka mu nda yanjye ni uruhinja rugari
ni byiza cyane byarashimishije cyane Oh, ni byiza cyane none se ubwo umaze kubona aho umushinga wawe umaze kugera aho uwifuza ukaba ndetse unakomeza abandi hari igitekerezo wagize cyo kuba washishikariza abandi bantu baba bari hanze baba abari mu rwanda kuba ba- bakora ibintu nk'i mbese ba- bagera ikirenge mu cyawe
ndagerageza ku buryo hari n'umuntu ubariyo du- nawe washinze asosiyasiyo namwemereye ko na ashaka gukora umushinga ku kibuye namwemereye ko nabona inforomasiyo agakorana n'ubuyobozi n'abaturage akabona ibyangombwa kugira ngo mukorere umushinga nzawumukorera nzawumwigira
Mm, yego ni umushinga ut- uta- ntabwo ari W'amazi.
w'ama- w'amazi nawe umushinga w'amazi Mhm.
Mm.
Yeah.
nzawumwigira ngo umukorere kuko ari ibintu bijyanye no gukora amaporoje ndabizi cyane hanyuma nimara kumukorera ubwo ngubwo nawe rero icyo nkeneye kwa mpani ya ibirometero iki ku- ndetse iby'abantu mu mushinga ukenera hanyuma nkamubarira amafaranga akenewe n'ibiki byose ubundi nawe ku ruhande rwe agashakisha ubundi ubushobozi bwo kubona amafaranga ariko inkunga yo kumwigira umushinga narayimwemereye ubwo rero n'abandi bingira imana nkajya mbona abandi tuvugana tubyumva kimwe nabo bazajya bakora aho bavuka Nge- reka tuguha akanya urwa- ibitekerezo n'inama ud- umaze kuduha kugeza ubu ngubu rwose ni ntagereranywa reka mm, guha akanya ubanze ufate no ku mazi hanyuma ubundi tubone gukomeza iyo tugira amahirwe tukabona n'uwo mukorana ku uhora umunsi ku wundi ukurikirana ibyo bikorwa aba yakwakiriye ariko eh, ntabwo yabashije kuboneka ubwo reka tuguhe akanya rwose wihangane u- usome ku mazi hanyuma dukomeze mu kanya hasigaye gahe gatoya
bakunzi b'umukino wa basketball irushanwa rya basketball afurika League rizwi nka bar ryongeye ryagarutse ibi birori by'akataraboneka bigiye kuba ku nshuro ya kabiri ngibi birakomanga natwe ku ijwi rya amerika mudatenguha ku bufatanye n'ubuyobozi bwa bar tuzaba twawukereye tubagezaho iyi mikino y'imbaturamugabo muri basketball nyafurika ruzambikana tariki ya gatanu y'ukwa gatatu bibiri na makumyabiri na kabiri amakipe cumi n'abiri yambariye urugamba rwo kwambura zamalek yo mu misiri ikamba yambitswe ubwo yegukanaga igikombe cya mbere cya bari umwaka ushize ibihugu bitatu senegali misiri ndetse n'urw'imisozi igihumbi nibyo bizakira imikino mirongo itatu n'umunani iteganyijwe muri iyi bari ya bibiri na makumyabiri na kabiri turabararitse rero nta gukuraho urushinge kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika ndetse n'andi maradiyo dukorana kuko tuzabagezaho iyi mikino irimo kuba ibizaba bivugwa mbere na nyuma y'imikino ndetse n'incamake y'uko izaba yagenze basketball africa league ku ijwi rya amerika ninde uzakijyana ntimuzacikwe
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ntimuzacikwe rero murararitswe tubibutse ko mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi mukadukurikira ku mirongo migufi shoti wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mwadusanga kandi no ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu kuri facebook na youtube vowa radiyo yacu ndagira ngo nongere nsubire ku murongo wa telefone eh, twakire gorodin hacimana uratwumva
yego wari waburiye hehe wari waburiye hehe waduhaye nomero turaguhamagara u- uraza urongera uragenda wari wihishe hehe
ah oke byari bivuye ku gatelefone ukuntu katari gahagaze neza Eh, nuko ubu noneho ndumva gahagaze neza eh, nagira ngo nguhe umwanya utange ikibazo cyawe cyangwa se igitekerezo
yego hama nagomba kuba ari umutumire Mm.
yuko zaranyumvagwa mbere niho nyina arakumva muramukiza arakumva
hama nkaca ndamubaza none ubugiraneza bwo kuzana mu mazi baba bakora mu bihugu bingahe ni ku isi yose canke bakora- baba bakora mu gihugu kimwe mbega aho nk'iyo bayazanye baba batoza amahera canke nyene baba bakoze nyene akazi k'ubugiraneza gusa nta mahera batoza so ikibazo banisi cari ico Ye, urakoze cyane uh, gorodin uh, madame candide uh, mujawashema ikibazo uh, gorodin abajije hari aho mwagiye mubivugaho mu kiganiro ariko ngo aryoha asubiwemo ku babyumvise ariko kandi mu burundi ho dufite ikibazo cya fm ntabwo abantu baku- barimo kutwumva ubwo rero ni ukuvuga ko atabashije gukurikira ikiganiro mwamubwira muri makeya ibyo yarabajije
mbaho wa mugani wawe reka nsubiremo gatoya mu magambo makeya Nav- mbo navuze ko umushinga nawukoze nkurikize mbo ya- ya- ishyirahamwe asosiyasiyo nashinze yitwa afurika ajya mbere iri mu bufaransa aho bita riyo hanyuma mu by'ukuri ubu ngubu igikorwa mfite ni icya hano mu rwanda gusa kandi atari mu rwanda hose mu- aho mvuka hitwa muri gakenke mu mu karere ka gakenke mu majyaruguru y'u rwanda nta nta nkunga nta mu by'ukuri nta mbaraga mfite ubu ngubu ku byerekeranye n'amafaranga yatuma mvuga ngo najya gukora no mu kindi gihugu uretse ko hari akantu gatoya nashaka kongeraho tugitangira tugitangira asosiyasiyo nari narashatse gushyiramo n'uburundi n'uburundi mu duteganya gukorayo ariko twigeze gushaka hari asosiyasiyo y'i burundi twigeze gushaka gukorana nayo mu byerekeranye no na za deshe no gukoresha imyanda kuyitunganya hanyuma nyuma tugirana n'amasezerano yo gukorana twumva bakorera i burundi nyuma baza kubireka ntabwo twamenya impamvu babiretse ariko ku byerekeranye n'amazi kugeza uyu munsi nta kindi gihugu twajya gukoreramo
hari ako yari abajije no ku kiguzi
ikiguzi nyine twakurikije ikiguzi cya hano kijyanye n'ubushobozi bw'abaturage kandi na leta yatubwiye mu giturage batubwiye ko amazi adakoreshwa moteri ari amafaranga umunani ntajya munsi kujya hejuru nabwo twasanze ntacyo bidutwaye dufatira amafaranga umunani ari atuma dushobora gusimbura ibikoresho byapfuye kandi tugahemba akanyamigezi nta kibazo kugeza ubu ntabwo twifuza kuzamura cyangwa ngo tujye hasi kandi tubona abaturage bibashimishije yego reka twumve niba umuvandimwe hari icyo yifuza kuba yakongeraho cyangwa se niba yasobanukiwe
ntasobanukiwe kuri byose nta ngorane kabisa biratomoye
yego nuko nuko ukomere rero hanyuma ubwo aho ngaho bujumbura mumererwe neza reka tubifurize nyine kuroranirwa
namwebwe mumererwe neza yego yego urakoze noneho ndabona turimo tugana ku musozo nagira ngo madame kandida mujawashema muri makeya twanzura ikiganiro muhe inama muri rusange abantu bashobora kuba bifuza nko gukora umushinga cyangwa se imishinga nk'iyanyu uburyo bakwitwara icyo mwababwira muri uyu mwanya mufite ijambo ryanyu riragera kure cyane muranyumva
ariko ntabwo ikibazo ntumvishe neza ndavuze nti muri rusange muri rusange muri aka kanya minota mikeya dusigaje dusoza ikiganiro mwanzura inama mwaha abantu badukurikiye baba bifuza gukora imishinga nk'iyanyu cyangwa se no gukora iyirenzeho inama mwabaha ibitekerezo ku buryo uko bakwitwara cyangwa se n'ikindi mwababwira ko ijwi ryanyu ririmo kugera kure
bo mwakoze cyane kumuha aka kanya kugira ngo tuganire tuganire n'abashoboye kubaza ibibazo byabo no gutanga ibitekerezo icya mbere nagiraho abantu inama ni uko umushinga wose umuntu yakwifuza gukora agomba kubanza kuganira n'abaturage kuko umushinga utavuye mu baturage mu bitekerezo byabo mu byo bakeneye ntuzamuka ushobora kuwutera ukawuterera hariya ariko mu kuwukurikirana mu ku mu kuwushyigikira ngo uwo mushinga urambe umuturage atawugizemo uruhare ntushoboka niba ufite ubushobozi bwo gukora umushinga amanuka ugere ku baturage uvugane nabo uganire nabo ubanze umenye uburyo uwo mushinga bawifuzaga n'uburyo muzafatanya kugira ngo bawucunge ukomere urambe nicyo kintu cya mbere nagiraho inama abashaka gukora umushinga ikindi nagira abantu inama ni uko buri wese amenya iwabo twakoze ibirometero byinshi kera tujya kwiga kure tugira gute uyu munsi abantu bameze neza ntabwo ari kimwe na mbere nta miruho ikabije bafite buri wese agira akantu ko gukunda iwabo areba aho yavuye avuga ati ese aho narerewe nta kantu kahabuze hanyuma nawe agiremo urwo ruhare
rwose reka ngushimire cyane madamu kandida mujawashema kuri iki kiganiro tugiranye ngushimira kandi n'iyo mishinga yose ngusaba gukomeza kwiteza imbere no guteza imbere abo ifasha murakoze cyane nshimira n'abo twafatanyije ku buhanga bw'ibyuma bakiriye amajwi n'abadufashe kubagezaho iki kiganiro kuri mikoro ya rejeni ya mukanga